dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo mu rwanda amatora abagize inteko ishinga amategeko yabaye mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu ku matariki cumi n'atandatu na cumi n'umunani y'ukwezi kwa cyenda ayo matora icyo gihe yegukanwe n'ishyaka riri ku butegetsi rya fpr riyobora u rwanda kuva muri mirongo icyenda na kane ishyaka rya fpr muri ayo matora ryegukanye imyanya mirongo ine n'umwe kuri mirongo inani yahatanirwaga abadepite mu rwanda batorerwa imyaka itanu ibyo bivuga ko uyu mwaka hateganijwe andi matora y'abagize inteko bashya uburyo abadepite batoranwa n'uko batorwa mu rwanda tuzabiharira ikiganiro cyihariye mu minsi iri imbere mu kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi ndaha ijambo mugenzi wacu edi rwema wagarutse kuri iki kibazo cy'abagize inteko ishinga amategeko mu rwanda mu kiganiro muri isanga yakoresheje edi rwema yibanze cyane ku mwanya no ku mahirwe y'abakandida bigenga bifuza kwinjira mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda edi mikoro ni iyawe mu rwanda nubwo amategeko aha abakandida bigenga uburenganzira bwo guhatanira imyanya ya politike yaba ku rwego rw'umukuru w'igihugu cyangwa mu nteko ishinga amategeko kugeza ubu ntawe urabasha gutsinda amatora abavuganye n'ijwi ry'amerika bavuga ko ibyo hanini biterwa n'uko hari ibisabwa umukandida wigenga usanga bigoye kubona ugereranije n'ibisabwa abakandida bahagarariye amashyaka urugero nk'uko bigaragazwa n'ingingo ya mirongo icyenda na kane y'itegeko rigenga itora rya perezida wa repubulika n'iry'abagize inteko ishinga amategeko usibye umwirondoro we uwiyamamaza ku giti cye agomba no kugaragaza urutonde rw'abantu magana atandatu bashyize umukono cyangwa igikumwe ku ilisite ye mu gihugu hose nanone ingingo y'ijana na karindwi ivuga ko kugira ngo umukandida wigenga yemererwe kujya mu mutwe w'abadepite agomba kugira nibura gatanu ku ijana by'abatoye neza twatumiye philippe mpayimana wiyamamarije umwanya w'umukuru w'igihugu nk'umukandida wigenga umwaka ushize ayo matora yatsinzwe n'umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi paul kagame ku majwi mirongo icyenda n'umunani n'ibice mirongo itandatu na bitatu ku ijana mpayimana yabaye uwa kabiri n'amajwi zeru n'ibice mirongo irindwi na bitatu ku ijana naho frank habineza wari uhagarariye ishyaka democratic green party aza inyuma n'amajwi zeru n'ibice mirongo ine na birindwi ku ijana mpayimana kandi arateganya kuziyamamaza nk'umukandida wigenga mu matora y'abadepite ateganyijwe uyu mwaka mu kwezi kwa munani twabibutsa ko mu kwezi kwa munani umwaka ushize ihuriro ry'imitwe ya politike mu rwanda ryatangaje ko ryiteguye guha ubufasha bw'amafaranga agera kuri miliyoni makumyabiri kuri buri mutwe wa politike uribarizwamo kugira ngo babashe kwitegura amatora y'abadepite ateganyijwe umwaka utaha ese inzitizi cyangwa ibibazo abakandida biyamamaza ku giti cyabo bahura nazo ni izihe nibyo tuganiraho n'umutumirwa wacu philippe mpayimana bwana mpayimana ikaze cyane mu kiganiro muri isanga murakoze murakoze urakoze nawe kuba waduhaye umwanya kugira ngo tuganire amakuru atugeraho ni uko wifuza cyangwa se uteganya kuziyamamariza umwanya w'ubudepite mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda mbere na mbere ibi ni byo nibyo ni icyifuzo haracyari amezi umunani kandi bivuze nyine ko bishobora kuba umwe mu baziyamamaza ari abakandida bigenga ukurikije ibyo wanyuzemo cyangwa se ibyo wabonye ubwo wiyamamazaga nk'umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu hari nk'amasomo wakuyemo ubona azagufasha muri iyi migambi yawe ufite yo kugira ngo wiyamamaze nk'umukandida wigenga mu matora y'inteko ishinga amategeko amasomo nyine ni nk'uko mumaze kubivuga mu iriguriro iya mbere ni ukwiga umuntu akimara kubera yuko nta nkunga ziteganirizwa abanyapolitike bigenga ariko nyine isomo rya kabiri ni uko iyo umuntu yifuza gukorera igihugu akabishyiramo umutima wose ntabura abamutera inkunga ku buryo nk'uko bushize nashoboye kubigeraho n'ubu ngubu nubwo nta izo nkunga zidateganijwe bitambuza kwizera no kubona hamwe n'icyizere n'abandi ba- bashobora ku- kubyifuza nk'ibibazo ushobora kuba warahuye nabyo nk'umukandida wigenga ah, wasangiza abumva radiyo ijwi ry'amerika muri aka kanya cyangwa se n'abandi bifuza ah, kuba bahatanira imyanya runaka nk'abakandida bigenga ni nk'ibi I- icya mbere ni uko tu- tuba dushaka ku- kwinjira mu nzego z'ubuyobozi atari ku nyungu zacu bwite ari ugukorera abaturage noneho abaturage tu- tubwira bakaba ari byiza ko batwimenyereza gutera inkunga aba- abantu nkatwe tuba dushaka kwinjira nyine muri politiki ngo tugakorera Ni- nicyo gi- cy'ingenzi gikwiye gu- guhinduka mu mu mibereho no mu mibanire y'aba- y'abanyafurika eh, kuko nabyo nyine igihe umuntu atangaje kandidatire ah, ashyigikirwa na- n'abazamufasha bakanamutora bimwe mu bintu umuntu asabwa kugira ngo atange kandidatire ye ah, cyane cyane mu kwiyamamariza umwanya w'abadepite harimo gutanga umwirondoro wawe harimo gutanga icyemezo cy'amavuko gitangwa n'urwego rw'igihugu rubifitiye ububasha amafoto abiri magufi y'amabara fotokopi y'ikarita ah, y'indangamuntu fotokopi y'ikarita y'itora icyemezo cy'ubutabera kigaragaza ko umuntu atafunzwe cyangwa yafunzwe n'icyo yafungiwe kitarengeje amezi atatu gitangwa n'urwego rwa leta rubifitiye ububasha ikimenyetso cy'umutwe wa politike cyangwa cy'ishyirahamwe ry'imitwe ya politike gishyirwa ku rupapuro rw'itorwa hanyuma ariko ibyo ngibyo ni ibisabwa abakandida batanzwe n'amashyaka ya politike cyangwa se amashyirahamwe y'imitwe ya politike hanyuma ku mukandida wigenga hiyongeraho ko agomba gutanga urutonde rw'abantu magana atandatu bashyize umukono cyangwa igikumwe ku ilisite ye mu gihugu cyose icyo ubona ari imbogamizi kuri mwebwe nk'abakandida bigenga oya kuba itegeko ryarabiteganije eh, duhamya ko babitekerejeho nubwo bigoye ariko bi- birakwiye kuko nyine ntabwo umuntu yahaguruka gutya ngo agiye kwiyamamaza a- adafite n'abantu na bakeya nyine mu gihugu eh, bamuzi bamutumiye n'umubare magana atandatu ndetse eh, ugoranye ugereranyije nyine n'uko abanyarwanda ba- ba- bagitinyatinya politike ariko ubundi mm, ntabwo ukwiye kugorana Eh, mbese eh, ahantu ugoranira ni uko bisaba nyine bisaba ubushobozi bwinshi Eh, naho ubundi uwo mubare ntabwo ntabwo nawunenga gusa rero nshobora gusaba mvuga nti kuko nigeze kuwemererwa ba- ba- ba- babi- ba- banditse yenda baga- baga- bagafata yuko nyine nigeze kuwugira uwo mubare ariko sinavuga ko kuba bawusaba ah, bidakwiye
nanone ingingo y'ijana na karindwi ah, y'iryo tegeko rigenga itora ry'umukuru w'igihugu n'iry'abadepite mu nteko ishinga amategeko rivuga ko kugira ngo umukandida wigenga yemererwe kujya mu mutwe w'aba- w'abadepite agomba kugira nibura gatanu ku ijana by'abatoye neza Ah, bwana mpayimana ah, mu matora ashize wabonye zeru n'ibice mirongo irindwi na bitatu ubona udafite inzira ndende cyane kugira ngo iyo gatanu ku ijana uzayigereho nuramuka wiyamamaje nk'umukandida wigenga nagombye kuyigeraho kuko i- ibihe biha ibindi tuba turatera imbere kandi eh, ari amajwi make nagize yari intango nyine y'intambwe tugomba gutera Eh, eh, kandi mm, icyateguwe gikomeza gushyirwa mu bikorwa eh, gahoro gahoro Eh, iki nanone hari ku rwego rw'umukuru w'igihugu noneho no ku rwego rw'abadepite Eh, nta- ndabyizeye ndabyizeye kandi ariko nanone eh, nsaba nsabira n'abandi bose bakandida bigenga ko bishobotse eh, uwo mubare bashingiraho bakaba bawugabanya kuko eh, gatanu ku ijana eh, si gake ariko nubwo kataba na gake eh, ntabwo bisobanutse mbese aho bashingiye ba- basaba uwo mubare ndetse bi- bimanutse byazarushaho guha amahirwe yaba ngewe n'abandi bose bigenga bifuza kwiyamamaza bikamanuka bikagera nko kuri kangahe ubundi umuntu ushyiraho amategeko n'amabwiriza nkeka ko yari akwiye kugira icyo ashingiraho iyo igitekerezo gitanga ashingiye ku myanya y'abadepite nyine iri mu nteko ishinga amategeko Mm.
eh, nk'ama- nk'imyanya yahariwe abadepite baturuka mu mashyaka ya politiki ari narwo rwego uwigenga abarizwamo mirongo itanu n'itatu ubwo bivuze ko eh, am- amajwi yaba aharanira kugira ngo agire umwanya umwe muri iyo mirongo itanu n'itatu ah, ageze nko kuri rimwe n'ibice mirongo inani n'umunani ku ijana yaba akwiriye kubona uwo mwanya hanyuma se icyo cyifuzo cyawe ah, hari aho wari wakigeza wari wakigeza mu nzego zibishinzwe cyangwa se muri komisiyo y'amatora cyangwa se mu bashinzwe ah, itegeko nshinga kugira ngo wenda icyo kiganiro kibe cyatangizwa mu gihugu
yewe iyi na- igitekerezo naragitanze cyifuzo nara- narakimenyesheje nyine abayobozi b'inzego zose zibishinzwe ariko ni icyifuzo eh, ntabwo u- umuntu umwe yatanga icyo- icyifuzo ako kanya ngo ngo- ngo akigire ihame eh, ariko bimwe mu banyarwanda ba- bifuza ibintu bishobora kuba bisobanutse ngo ba- bategereza umunsi bazasohora amabwiriza ababwiriza yemejwe tukareba niba baragifasheho umwanzuro iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda Iki- uyu munsi turaganira ahanini ku bijyanye n'abakandida bigenga baharanira imyanya ya politike yaba ku rwego rw'umukuru w'igihugu cyangwa mu nteko ishinga amategeko kugeza ubu ntawurabasha gutsinda muri ayo matora benshi bakavuga ko hari bimwe mu bibazo abakandida bigenga bahura nabyo abandi baha- ba- bashyigikiwe n'amashyaka badahura nabyo kuri telefone dufite kandi abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika janvier wiriwe neza Mwiriwe, mwiriwe.
uri hehe Eh, ubu ndi i Kigali Kanombe.
ikibazo cyawe Ikibazo. Ariko buriya kuki umuntu ukiyobora nyine umuperezida cyangwa muri bariya bakandida baba bari kwiyamamaza kuki we aba afite ingabo zimurinda kurusha abandi banyapolitiki abandi bakandida baturutse mu yandi mashyaka bo bakaba badari- ba- batarindwa kurusha abandi buriya nta kuntu byakorwa Abaki- biturutse mu nteko nshinga amategeko bo nta- ntawe ntajya arindwa agahabwa uburenganzira bungana n'ubw'abandi bakandida baturutse mu yandi mashyaka urakoze cyane Ah, bwana mpayimana igihe wiyamamarizaga ah, umwanya w'umukuru w'igihugu wari ufite abakurinda ndabiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu eh, nari ndafite igihugu cya cyarabampaye kubera ko ni umutekano w'amatora eh, ah, mu bihe by'amatora eh, kandi no kuri uwo mwanya bya- byari ngombwa Eh, sinzi niba ikibazo abaza avuga ko umudepite akwiye kurindwa igihe cyose mu buzima bwe bwose igihe ndakeka ko umudepite ni intumwa y'umuturage akwiye kuba hafi y'abaturage bishobotse ndetse akabana nabo eh, bishobotse ubutabera abamurinda ni nko gu- nko kuba buri muturage wese yagira abamurinda ahubwo gusa abaturage bubaha by'umwihariko intumwa zabo bakeka ko mu gihe cy'amahoro ah, atari ngombwa ariko mu gihe nyine eh, gihangayikishije eh, n'abadepite bashyiraho amategeko nibo ba mbere bamenye ibihe birimo imihangayiko baba bakwiye ku- birumvikana eh, kurindwa ariko iki- kuri icyo kibazo ndakeka ko mu rwanda Mm.
gihangayikishije Ah, bwana mpayimana mu kanya nari nakubajije ikibazo kijyanye n'amajwi wabonye mu matora y'umukuru w'igihugu ah, uko uyabona n'uko ah, ubona ibintu bishobora kuzagenda mu gihe cy'amatora y'abadepite uvuga ko hari itandukanirizo riri hagati y'amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite iryo tandukanirizo ni irihe ni kuki wumva ufite eh, ushobora kugira amahirwe yo gutsinda ku majwi menshi ugereranije n'ayo wabonye mu matora y'umukuru w'igihugu ubundi nta- ntatandukanye cyane kuko bose ah, abadepite cyangwa se umukuru w'igihugu ni inzego zo hejuru z'ubuyobozi bw'igihugu Eh, kuko nyine habaho inzego eshatu ubutabe- ubushingategeko n'ubuyobozi no- n'ubutabera Eh, igihu- igitandukanye gusa nyine ni uko umukuru w'igihugu umwanya uba ari umwe baba bawuharanira Ah, noneho ah, abadepite imyanya nyine ikaba ari mirongo itanu n'itatu icyo gishobora guha icyizere u- umuntu avuga ati umwanya bizanyobora kuwubona ikindi gihe nshingiraho ni uko nyine twari muri bibiri na cumi na karindwi ubu tuzaba turi muri bibiri na cumi n'umunani abantu barakangutse kandi barashaka kwiyobora kurushaho reka dufate undi mukunzi wa radiyo ijwi rya amerika inosa wiriwe neza inosa muranyumva mwiriwe uri hehe ah, ndi mu rwanda ikibazo cyawe inosa Eh, ikibazo cyanjye ndavuga muri rusange yaba y'abadepite cyangwa ya perezida mu rwanda mbona igihe i- itegeko n'ibwirizwa rigenga umuntu kwiyamamaza yigenga igihe ritarahinduka umuntu wese wigenga yiyamamaje yigenga biragoranye kugira ngo azajye mu- mu buyobozi runaka yaba u- ubuyobozi bw'ubuperezida yaba ubw'ubudepite mbona bigoranye Iki kubera ko ba- abantu magana atandatu mu ruhande rwanjye ngewe mbona ari benshi cyane kandi nawe nu- nujya kureba no mu bagiye bananizwa usanga baragiye bananizwa n'iyo mibare urumva ubwo rero igihe iryo tegeko ritarahinduka ngewe ndabona bikigoranye ikindi ndabaza mpayimana mpayimana ko yatsinzwe mu matora ya perezida arumva afite afite ntuza af- afite icyizere cy'uko azatsinda y'abadepite ubwo ngubwo ni- ni- icyo cyizere akifiteho ese azakoresha imbaraga ki ku buryo abo bantu magana atandatu azaba- azababona noneho mu nteko z'abadepite akaba yajyamo Mukaba murakoze urakoze cyane inosa bwana mpayimana inosa ko umubare w'abantu magana atandatu ntabwo ari munini cyane nubwo ubushize byagoranye ahubwo ni uko bitamenyerewe cyane eh, mu rwanda bikaba kandi natwe ubwacu twiyamamazaga eh, twaragombaga gusobanurirwa ibintu byinshi cyane kugira ngo bigende neza kugeza ubwo nyine ku munota wa nyuma eh, ko hari abagiye basinyisha abantu bagasanga ko abo bantu batari bakiriho cyangwa se eh, yewe ku bwanjye nanjye twagiraga ikibazo ugasanga abantu barasaba ati abantu batorera hehe cyangwa se bakomoka hehe bikaba bivangavanga U- uko rero ibintu bigenda byegera imbere abantu ba- bamenyera umu- umu- uyu murimo wa- wa demokarasi n'abaturage ubwabo ntibazatungurwa kumva yuko hari umuntu ushaka ko bamutumira kumva ko bizoroha cyane kandi nanone kongera kwitiranya aho umuntu akomoka n'aho atorera ndakeka ko bizagabanuka mu minsi iri imbere Eh.
icyizere iyo umuntu agifite aba agifite eh, icyizere nicyo gituma ah, abaturage tuba dushaka gukorera badutora tutababwiye ko dufite icyo cyizere nabo umubare wabo wagabanuka Ni- ni iki cyahindutse hagati ya bibiri na cumi na karindwi ah, n'uyu mwaka dutangiye kiguha gutekereza ko ufite amahirwe menshi kurusha ayo wari ufite ubushize Eh, byonyine kuba nyine amatora ya bibiri na cumi na karindwi yaragenze neza akarangira neza ah, abanyarwanda bose tukaba tumaze gusa n'abumvikana yuko twese buri wese mu ishyaka aturukamo cyangwa se umukandida wigenga dushishikajwe no gusigasira ibyagezweho birumvikana ko eh, iyo ni fondasiyo twashinze eh, nti- bizoroha rero noneho kwiyamamaza kugira ngo bumve noneho ni ibiki bishyashya n'ayahe mavugurura eh, umukandida ashobora kuziyamamarizaho ibyo ibyo bintu byizere Mm. bwana mpayimana hari byinshi byavuzwe ah, mu gihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu hari ndetse n'abavuze ngo mpayimana yaba akoreshwa n'ubutegetsi ngo amatora narangira ashobora no kuzabona imyanya runaka byagenze gute abo bavugaga ibyo ngibyo wababwira iki iyo abantu ba- bakunze kuvuga ibyo batekereza ntabwo ari bibi gutekereza ibintu ariko mparambwira abantu ni byiza n'ukumva agiye ibyo mbabwiye kuko nibwo buhamya bwanjye ibyo nababwiye ni amateka yanjye yo kuba naravuye mu mahanga ntakirwa neza mu gihugu cyanjye Eh, icyo nababwira ni uko nzi ko naba amaherezo inzira na n'inzira bashobora kuzayinyura umunsi bagize ubushake bwo bwo kuza gutanga umusanzu mu gihugu bwo guharanira eh, kwinjira mu buyobozi badaciye mu nzira zikwiye bagaca mu nzira iboneye ariyo ya demokarasi bazahita basobanukirwa bati ibyo mpayimana yatubwiraga byari byo mba mbifuriza gusa ko bagerageza nk'uko nagerageje bakareba niba batazakirwa neza kuko muri rusange eh, umuntu wese uturutse hanze kugeza ubu ngubu yakirwa neza mu rwanda Eh, ibyo bibwira bitari byo ni kumva ko umuntu w'umugabo yaba igikoresho ni nk'aho nabo ubwabo baba bumva bashobora kuba igikoresho iyo bafite ubwisanzure buke niko bakeka ariko twubatse tugerageze tubwubake bazabona yuko bitarishye nta bari bakugeraho bakwizeza imyanya runaka kwizeza imyanya ntabwo ntabwo ari cyo kibazo uh, kuko uh, igihe umuntu ariho ashaka gukora aba nyine yaje gukora Eh, ushobora gukora uh, ku giti cyawe cyangwa se ugakorana n'abandi Eh, ni ukuvuga ko iyi- iyi myanya tuba twaje kuyisaba abaturage iyo wahagurutse mu nzira za demokarasi uyihabwa uyisaba abaturage ariko bamwe mu bahagarariye abaturage baba baratowe imbere yawe bashobora kugusaba ko mukorana mukaba mwakorana ariko iyo bitaraba cyangwa se n'iyo byaba icyo cyerekana yuko umuntu aba abaye igikoresho Eh, ndakeka ko inzira turimo mu buzima busanzwe bwa buri muturage uwo ari we wese igihe kiragera akaba yashinga imirimo runaka igihe atarayishingwa akaba yakomeza gukora bisanzwe hari abandi bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika batwandikiye ku rubuga rwacu rwa facebook ari rwo voa radiyo yacu eric karekezi yagize ati hano i kabarondo turabumva neza ngo umukandida wigenga biramugora kuko aba ari umwe ariko umukandida ufite ishyaka aturukamo biramworohera kubera ibigwi by'ishyaka aturukamo n'iki wabwira eric icyo namubwira ni uko u- umukandida wigenga ni ni intango yo ku- yo kugira amashyaka menshi kuko n'amashyaka agizwe n'abantu amashyaka agizwe n'abantu eh, ni ukuvuga yuko uko haba- habonetse abakandida benshi bigenga mu gihugu niko haba hari igitekerezo gishyashya cyo kuba hashobora kuvuka n'ibindi shyaka bishyashya bivuze ko abakandida bigenga bashobora guhura bagakora ishyaka rimwe ahubwo biba byerekana ko hari amwe mu mashyaka akora hakaba hari n'andi ashobora kubaho eh, umukandida wigenga ashobora kugeraho rimwe akaba yashinga ishyaka cyangwa yajya mu rindi shyaka ariko icyiza cy'umukandida wigenga eh, ni uko atangaza ibigwi bye nk'uko ishyaka ritangaza ibigwi byaryo abaturage bakamutora nk'uko bamwumvise hanyuma nanone agatanga icyizere cy'uko iyo ari mu nteko ishinga amategeko nubwo abadepite baba baratowe bahagarariye ishyaka buri mudepite atanga igitekerezo akurikije imyumvire akurikije n'ukuntu azi ibibazo by'abaturage numva ko eh, hanyuma gusa se nyine kuba bata- bat- bataraboneka ari benshi eh, ntibyatuma bacika intege bagombye kurushaho kubifuza ko babaho wari uvuze ko hari n'igihe umukandida wigenga ashobora gufata icyemezo cyo gushinga ishyaka rye cyangwa se akaba yakwinjira mu rindi shyaka iyo migambi hari iyo waba ufite ibi iyo igihe kigeze ibintu birakorwa ariko kugeza ubu ngubu nta- ntabwo nda- ntabwo ndayigira iyo migambi kubera ko biracyashoboka um, ko nakora nigenga akora iruhande rw'amashyaka ari mu gihugu kuko ndetse n'abanyarwanda kugeza ubu eh, ba- ba- baracyashyigikiye eh, kumva n'umuntu wigenga ba- ba- bamwubaha eh, kuko ndetse tunarebye n'uko nyine n'amatora yarangiye eh, urabona ko umukandida wigenga ntabwo byambujije kubona amajwi nahita rero mpubuka vuba vuba ngo nshinge ishyaka ariko kubera yenda bene izo ngorane ziba ziba mu matora niho umuntu ashobora kugira igitekerezo cyo gushinga ishyaka ariko izi ngorane zi- zigabanutse ibintu ibintu byo gushinga ishyaka ntabwo byaba byihutirwa eh, bishobora no kutanaba ngombwa kuri wowe ishyaka wumva ryaba rikunogeye ni ishyaka ryaba rikora gute ishyaka ri- ri- ri- rishyira imbere nyine eh, bimwe mu bikenewe bimwe mu bigikenewe ubundi ishyaka rishoboye kwigenga rwose rikisanzura rikegera abaturage ryamara kwegera abaturage rikagera mu nteko ishinga amategeko rigatanga ibitekerezo birumvikana ko riba rifite n'impuguke zishobora gusubiza ibyo bibazo hanyuma rero iyo hari ibibazo bidakunze kuvugwa n'iryo shyaka riba rigomba kubitindaho ari nayo mpamvu ujya kumva kuva mu gihugu runaka havutse ishyaka rishyashya Tu- nk'urugero mu gihugu wabayemo cyane cy'ubufaransa havutse icyitwa ah, iriya muvuma ya emmanuel macron Ye- yavukiye igihe rwose eh, kuko nyine ah, hari hari aba- abari baratwawe n'ibitekerezo by'ibumoso bakumva yuko iyo umuntu atari ibumoso aba ari iburyo ari ab'iburyo bakumva ko iyo umuntu atari iburyo ataba ari ibumoso Eh, bi- bigatuma hari ibibazo ba- batiga bisanzuye bije atangira gahoro gahoro abaturage bamuteze amatwi bumva ariho arakoresha ururimi bifuza ni ni- muri buri gihugu birakwiye ko ikintu kidatwara abantu ngo wumve yuko nta kindi gishoboka hari undi watwandikiye bigirimana Aloyizi we yavuze ati birumvikana ko guhangana nk'umukandida wigenga ahanini bigorana kuko usanga umuntu atamenyerewe agahita atsindwa niyo mpamvu habaho kwiyamamaza ndakeka ko kutamenyererwa bigomba kuba inzitizi ku muntu waba ushaka sinanavuze jyewe umaze kugiraho ngeza urugendo n'undi munyarwanda wese wakumva hari ikintu gishyashya ashaka kungura eh, urubuga rwa politiki ntabwo ya- ya- ya- yabuzwa n'uko ngo atamenyerewe ndibuka ikibazo bakimbajije bwa mbere gitangira kwinjira nyine muri uru ruhando kutamenyererwa byonyine ni nabyo byiza bituma ah, wibuka yuko uri umunyarwanda ukumva yuko ufite ubu- uburenganzira bwo gukora icyo wateganyije noneho ugasanga ntibyari kuba inzitizi yo kutamenyererwa ahubwo ari inyungu ikomeye yo kujya mu kintu gishyashya mu ruhando rwa polisi dufite kandi kuri telefoni ejide wiriwe neza ejide uranyumva yego hano uri hehe ejide ni gilbert gilbert umbabarire uri hehe i burundi bujumbura ikibazo cyawe yego manza mundamukizi mutumiye nabo zene tubabwira tumwaka mushasha mwiza hanyuma eh, akabazo kamera ryama na mazo ita anyishura distance ubwo nyene mbe ari mu Rwanda canke avuga ari mu Bufaransa kugira nce mbandanye bwana mpayimana Eh, ndi i kigali kandi navuze nti nawe i bujumbura turabasuhuza Yego, hanyuma rero nagira eh, ntangure kuko ku bisanzwe ugiye kuraba imibereho y'u rwanda n'uburundi dusa n'abantu twagiye dukorera mu buzima bumwe kandi twagiye turaca mu bintu bimwe hanyuma eh, ikibazo cy'iwanjye nanifuje kuza kubabaza kuri uyu munsi kubona na semisigikasiyo ya voix d'amerique mu rwanda ese ku bantu baba bavuga ngo bakora ku giti cyabo turabo turaba diana rwigara n'abandi aho n'umupatiri yigeze kuba aza kwi- gushaka kwiyamamaza naho mu rwanda arahirwa ese hoba hariho demokarasi ikwiye ku bakandida bigenga canke eh, nti- ntibaborohereza ati nawe rero nk'umukandida yigenga gute ubona ikibazo kiri mu rwanda ku bakandida bigenga ni nk'uwuhe muco wotanga kugira ngo tubone ko neza rema mu rwanda ku bakandida bigenga yuko ejo canke hirya y'ejo bashobora kuza bashikiriza icyiyumviro cabo mu kwishira abasizana urakoze cyane gilbert ah, bwana mpayimana yego ariko namwibutsa ko ikibazo ntabwo ari icy'uko ari umukandida wigenga n'ishyaka ubwaryo rishobora kugira ibibazo nk'iby'umukandida wigenga agira iyo bigeze mu gihe nyine cyo ku- ku- gutanga ibitekerezo uko umukandida wigenga abona ibintu akenshi nta nubwo aba ari na wenyine kuko agisha abandi inama ajya kwiyamamaza burya yarafashe umurongo n'ishyaka rishobora kugira ibyo bibazo ibyabaye byihariye rero ku ku banyarwanda bigiye bifite igisobanuro eh, buri wese eh, aba afite icyo atumvikanyeho na- n'abo asaba kwiyamamaza kuko nkuriya naho imana kimwe nanjye twase twakugira mu bufaransa eh, ari kumwe ku- ku bw'amahirwe abona urupapuro rumwemerera kuza mu gihugu mbona pasiporo y'igihugu cyanjye we abantu yashoboye kubona pasiporo eh, na viza y'umunyarwanda ushaka gukora politiki mu rwanda mu gihugu cye aho urumva ko bitaharirwa abakandida bigenga bose philippe mpayimana wabaye umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu mu rwanda ukaba unatekereza kuziyamamariza umwanya mu nteko ishinga amategeko mu matora ateganyijwe mu kwezi kwa munani uyu mwaka ndagushimiye cyane kubw'akanya wahaye radiyo ijwi rya amerika kugira ngo tuganire nanjye ndabashimiye cyane murakoze
turamushimiye mugenzi wacu edi rwema wateguye iki kiganiro dushimiye kandi na bwana filipo mpayimana watuganiriye ndetse n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika baterefonnye babaza batanga kandi ibitekerezo byabo kuri iki kibazo mwese mwese aho muri ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu kuduha ibitekerezo nibyo twifuza hano i washington dc mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi murakarama
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo